hey hey my people Oh, wahala wear cover shoe mariam anako di oni of ife new wife and oni of ife three sisters They don set fire eh, They don set fire for palace Oh, my people palace dey catch fire All right, my people. na welcome back o oh. hmm, my people. my people o oh, no be small tin o oh ori of ife three sisters and mariam and ako don dey gbege anyhow no be small gbegerity wen e dey happen for palace wetin be di annoyance of di three musketeers di ori of ife three sisters di annoyance be say mariam intimidate dem for di oloja festival wey dem dey do say dem never since wey dem dey marry wife for palace dem never see dis type say what a humiliation Now, so the eh, ife people they everybody they complain say which one only of ife eh, wife whether they call Miriam, come carry dss surround the eh, only your ife with her like mountains surround jerusalem say they never see this type of, oh, make she ask question marian nanako reply and say things cannot be done the same way all the time say if they they do things the same way all the time they will continue to they get the same result That is why she want to tell them say she be Ibura woman and she has to do things on her own way because now her husband has na she dey now she dey marry on your Ife now she be Yeye Oluwa therefore uh, the three musketeers May them go their husband house then get their own husband house May them go say since the feel say nobody they challenge them. In wey be say in be mary and anako challenge them and in they give them. In command them, in they give them the authority say because by the authority of the yeyeliwa title bestow upon her she's using it to tell them that they should go to their husband house hey my people not be smart? You know, na they say eh eh eh hey their eye don't see their ear their eye don't see their ear wetin dem they see so hey mary and adako say yes say im im know their plan say all their plan im know their plan say na dem send ashley na dem send ashley make ashley come intimidate am e say you no worry say this one na just welcoming party say next next uh, um, um, iyalojo uh, festival wey dem go do say make say the one when he go do go pass that one say and if dem think say im go run leave im husband house say he no go run im go stage them. He say he go stage them. He go tell them say the kingdom of god sufferer violent and only the violent will take it by force hey yeye oluwa one yeah, yeah, yeah, yeye yeye Yeah, yeah, one look at herself yeye two look yeye yeye three yeye three look, look yeye one all of them just dey look themselves with as not astonishment and surprising wanyazo eh hey na dey come dey say come come come bia um, uh, mary and abi na wetin you call yourself you no ask question eh dey say marian you, you wait were you not informed oh you were not informed you no even ask question before you dey show yourself na im Mariam say which question wen he go ask which question wen he go ask wen he don already their matter don full everywhere full basket remain say nothing when he no dey ask any question say because he don hear their matter and he go treat he talk am say he go treat all of their fuck up he go reset their brain to factory fitted brain say this time no be the time be say they go wear cockroach brand uh, um, bottle green white and white like uh, like uh, yeah people will be say that they in fact eh, hey my people not be smart you oh. know with the internet with the I'm a board group of company my people as we they hear now so we go call the torchlight am oh, allegedly my people all this just now allegedly hey don't be smart, you oh. know. eh mary and anako say say in the fear face in not the fear face so say he be the bad when he do Waiting be the bad thing when he do He carry dss He carry body guide. make dem take protect her and her husband na bad thing say all the white white things they happen for that palace Whether they like him, whether they like him. na so they dey ask dem na di yeye one yeye two yeye three alaram ask am say waiting they protect Waiting they protect who they pursue am who im dey pursue eh palace wey be say dem don dey since nobody dey carry dss dey come do aloja festival say wetin dey protect say wetin be the thing when e be say e dey protect They want to ask am say for this kpangolo for this kpangolo um, ileife wey be say dem dey na e, um, eh, mariam from kogi state wan come tell dem how dem dey do things say e no go happen o oh. say e no go happen say dem go must in fact eh, Mary say eh, ọpọlọ eye no be open eye say him no dey fear dem him no dey fear dem say fa fa fa fowl say him say as long as say him don marry Ooni of Ife and him be the yeye Oluwa him know her right say him know her right say nobody go fit take her right from her say him get the right to even pursue two three of them come out for that palace because now them be the problem wey we say their brother they get say if the think say she go leave this marriage say eh now this one be the last bus stop say she not go leave say she go dey inside this palace she go dig around with them hey my people not be small gist o oh. not be small thing what would they hear oh. Mary and Con say in dey sound note of warning to them oh say may they look am very well may they look am from up to from head to toe may they look am very well oh say in no be wura o she no be wura all and say she no be queen naomi say her name na marian anako igbira woman next manager say una say mekuna pack corner make una pack one corner say this time around e cannot be business as usual e cannot be business as you say una go carry ashley come make ashley come intimidate her say she no feel any intimidated say this one na the first olojo festival say another one dey come say dem never see anything. say dem never see anything. say this one dem just take am unaware go carry musician dey do say next one na im go use her hand Organize the musician na wetin im e tell musician say sing na im dem go sing im go bottle all of them put them for where dem belong hey yeye one yeye two look yeye three yeah, one look yeah, two na they just they look themselves say ah ah wait two. Oh. na mary i can't talk again say She um, they know waiting in do lola She lola saying saying get jazz im sabi use jazz im sabi use jazz they the hold people say we are dey na say where the lola they say i think don't pursue lola come for the palace say na so all of them say if they no respect themselves one by one And another thing is he sent note of warning to Yalaje. Say that seat when he put Yalaje, Iyalaje, Gerlock say she no trespass. Gerlock say she no trespass, so say because he don hear her matter well well. All those are to Tuza Queen where she they do, say he don hear am. All those are Gbaza Queen where she they do, he don hear am. Say, now make am say me they put am for seat for that corner, make e sit down. Say, and after this uh, uh, uh, Oloja festival, make iyalaje go inside market go stay say na there iyalaje dey stay inside market say no room for am for palace o no room for am for palace hey no be small tin o na dey say marian be coming down marian be coming down now marian say e no go calm any down say since wey other queen dey calm down wetin be di result wetin be the result since when naomi calm down wetin be the result when wura calm down wetin be the result say this time around na and dem say iyalaje say iyalaje say the god when He save her say becos e just come come quietly greet oni of ife eh, go sit down for where e dey sit down say if not so if for if don already tell dss wetin dem go do am say but he get luck say once they don finish this um olojo festival say make e dey go inside market o oh. make e go market go sit down say if e see e left for palace say e dey come dey do all those things sabi sabi say all those gossip when e gossip for social media say im wey be mary and anako im hear am im hear am and uh, according to Emera, he say afflictions are not arise the second time. He said, na hear all of them. That is why he carried, he said that he, he purposely carried that uh, eh, DSS, made them block it. Say because all of them, when they, they come that palace, when they, they come for that larger festival, not be all of them carry clean hand. All their hands, when they don't go use, take do just in the world, they, they find who they go take and take rob. They say, he say, he, the way that they say, he no know, he no know their level. You know their level very well so so na so hey no be small thing o dem say yeye one and yeye two yeye three dem look themselves dem say chai na wow if they say we know ofokuma leave naomi o ofokuma leave naomi Bet dem say dem no go gree o say mariam just dey learn say all those one wey dem dey do say body dey catch am make make mariam no worry say dem dey come for am say dem dey come for am o say make she make she just the dey rake The rake both dry dry raking both wet wet raking make the rake all of the joints. say make make make say they just they give and tie. They just they leave and say make he study the environment make he ask question very well say because then wey be year one year two year three anybody where they mean say that person they mean them. say that person cannot last in that palace say so mary say okay make they try am now make dem try am make dem see dem go know say him na kogi born dem go know say him be from kogi state dem go know say him be ibira woman say you don ever hear say dem follow ibira woman struggle man where e don happen for nigeria when you say ibira woman dey for marriage one man come pursue one woman come pursue her comot for marriage say make dem go look di history of women for for nigeria say na ibira women na im dey pursue pipo eh, eh, wife comot for marriage no be dem once dem don enter marriage dem don enter marriage dem no going back na so im tell dem say make dem if dem see mercy johnson okoje make dem go ask am oku johnson okoje na ibira woman make dem go ask am say na so dem dey hold dia husband say so. In ready for all of them. say what nonsense every day different the same the same the same story They want things to be done accordingly according to their to their dictate how they take dictate and how they want say this time around im go tell them. say nothing nothing for them. my people, o hey when we hear this, old gist eh no be smart, you oh. know. if i say make i start to the gist una the the the way the whole thing happen eh this video go long past this one my people. i go they bring on an update as things dey unfold This is gist tv in case una never hit the subscribe button make una subscribe o oh, for more ogbonge and wonderful gist wey e share shele for dis eh, channel and eh, for all my returnees i say god go bless una una do well All right, my people. i go they bring on a more gist bye